ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri perezida wa tanzania john magufuli aratabarutse asimbuwe na visi perezida we umutegarugori samia saluhu hassan abanyapolitiki bo mu karere ka afurika y'uburasirazuba barabivugaho iki ikintu yoshingikiraho cyane cyane mu bintu cyane cyane magufuri atitayeho cyane ibijyanye n'imibano mu karere mu bibazo byo mu karere ariko na cyane cyane magufuri yakashoye ntego cyane ikibazo cy'ikiza cya coronavirus uyu ni inararibonye leonard nyangoma akaba n'umuyobozi w'ishyaka cndd ritavuga rumwe na leta y'u burundi muri aya makuru kandi turarebera hamwe n'ibyo abaturage ba tanzania bategereje ku mukuru w'igihugu wabo mushya madamu samiya suruhu hassan inyeshyamba za adf zimaze kwica abaturage barenga magana abiri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu kwezi kwa mbere gushize ni umuryango w'abibumbye ubivuga naho muri leta zunze ubumwe za amerika abashinwa n'abanyamerika bararebana ayingwe mu nama y'abakuru ba diplomasi yabo ya mbere y'ubutegetsi bwa perezida joe biden izi ni ingingo z'ingenzi rero z'amakuru twabateguriye mu kanya gato cyane turayarambura mube hafi muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi ambasaderi wa etiyopiya muri leta zunze ubumwe za amerika berane kidane mariam uherutse kwegura ku mirimo ye arasaba imishyikirano y'amahoro ku ntambara yo muri tigireya iyi nkuru murayigezwaho na fideli niyongabo
yatanze imihoho kubera impungenge yari afise ku bwicanyi bukabije bwabereye mu ntara ya Tigre yasabye ko haba ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abayobozi b'intara ya Tigre irengero ryabo ritazwi Berane Kidane Mariam yari umudiplomate akomeye muri ambasade ya Ethiopia i Washington gushika mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu. Mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ku muhingamo w'ejo kuwa kane yaragabishije ko ingwano ibandanya mu ntara ya Tigre izogira ingaruka zikomeye cyane muri ako karere. Amenyesha ko inyishu iciye mu mahoro n'ibiganiro ariyo iterezwa gushigwa imbere. Avuga ko atari uko atamahoro azoboneka. Amakuru atangazwa avuga ko abantu bari hagati y'ibihumbi mirongo itandatu n'ibihumbi mirongo irindwi bapfuye mu ngwano iriko iraba mu ntara ya Tigre kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Benshi mu bahitanywe n'iyo ngwano n'abasivile cane cane abakiri bato. Nta gitigiri c'abahitanywe n'iyo ngwano abategetsi ba Ethiopia baratanga. Berane Kidane Mariam yatanze imihoho mu mabanga yo guserukira igihugu ciwe muri Amerika ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu aturuka mu ntara ya Tigre. yamara avuga ko kuba ava muri iyo ntara ataruhara byagize ku ngingo yiwe yo kuvuga ko ingwano iriko ibera muri iyo ntara ari ihonyabwoko amenyesha ko kubona ubwicanyi bukabije buriko bukorwa muri iyo ntambara adashobora kuvyihanganira umuryango w'abibumbye uratangaza ko abaturage barenga magana abiri bamaze kwicwa n'inyeshyamba za adf mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu kwezi kwa mbere gushize abandi baturage barenga ibihumbi mirongo ine bavuye mu byabo kubera rero adf nabyo tubibaze fidel niyongabo
ni nyuma y'ibitero by'abo bagwanyi byiyongeye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu iyo nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu uno munsi kuwa gatanu ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaye impunzi ku isi hcr rimenyesha ko ibitero by'abagwanyi b'umugwi adf byiyongeye bikomeye cyane umuvugizi w'iryo shirahamwe Babar Barok avuga ko kuva mu ntango z'umwaka ibitero vyagirizwa abo bagwanyi vyahitanye abantu bagera ku majana abiri komeretsa abandi batari bake mu gihe abavuye mu zabo barenga ibihumbi mirongo ine mu karere ka Beni na Ituri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu kiringo kiri munsi y'amezi atatu abagwanyi b'umugwi ADF bagirizwa ko bakoze ibitero mu bigwati mirongo irindwi na bitanu baturira amazu atari make bongera banyuruza abantu barenga mirongo irindwi umugwi ADF niwo uzwi ko wiha ingumbi kurusha iyindi migwi y'abagwanyi ijana na mirongo ibiri n'ibiri igeramiye akarere ko mu buseruko bwa Kongo uwo mugwi wishe abantu bagera ku majana ane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri wishe abasivile barenga igihumbi n'amajana abiri mu karere ka Beni konyene kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ubwicanyi bukabije buraba kenshi kuva igisirikare cya leta gitanguye ibitero vyo kubutuza mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abavanywe mu zabo bavuga ko babayeho nabi cyane muri iki gihe aho batagira uburaro ibifungurwa amazi n'abitaho amagara yabo
radiyo ijwi ry'amerika abaturage ba repubulika ya kongo bakunze kwita kongo brazzaville bazaba bari mu matora y'umukuru w'igihugu ku cyumweru general denis sassou nguesso umukambwe w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko irimo mirongo itatu n'itandatu amaze ku butegetsi arabasaba indi manda y'imyaka itanu kandi niwe uhabwa cyane amahirwe yo gutorwa fideli niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru
yiyembeje kunagura ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri iki gihe igihe yariko ariyamamaza imbere y'amatora azoba ku munsi w'imana Sassou Nguesso afise imyaka mirongo irindwi n'indwi muri iki gihe azohiganwa n'abakandida batavuga rumwe na leta yiwe batandatu mu matora yo ku munsi w'imana yanebaguwe bikomeye na ekereziya katolika hamwe n'abaharanira demokarasi n'agateka ka muntu mu gihugu Nguesso azwi kuba amaze ikiringo kirekire cyane ku butegetsi yatangaje ko azokoresha uburyo amenyereye amabanga yiwe kugira anagura ubutunzi bw'igihugu businzikajwe n'amadeni niyo yatsindira ikindi kiringo cy'imyaka itanu yatangaje ko abanyagihugu bakeneye umuntu amenyereye amabanga ajejwe ko azobikoresha mu ntumbero yo gufasha urwaruka rw'igihugu ciwe umukandida mwegereye cyane Guy Brice Parfait Kolela yahoze ari umushikiranganji yarangije mu kibanza cya kabiri n'ibice cumi na bitanu ku ijana vy'amajwi mu matora yabayemwo ibibazo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abakandida barangije mu kibanza cya kabiri n'icya gatatu bahavuye bahagarikwa inyuma y'uko bagiriwe n'ivyaha vy'uko bari bafise ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza kolera yemeye guhindura ibintu hamwe no kurwanya ruswa yatse indaro mu gihugu yamara bitegereza ibintu bavuga ko atamahirwe afise yo gutsinda denis asungweso afise abamushigikiye agenzura inzego zose zikomeye z'igihugu perezida wa uganda yoweri museveni yatwaye mu nkiko ibitangazamakuru byavuze ko we n'abantu be ba hafi bikingije covid cumi n'icyenda mbere cyane y'uko inkingo za mbere zigera mu gihugu cye eugene mukankusi aratubwira inkuru irambuye abunganira perezida yoweri museveni mu mategeko bavuze ko yareze ikinyamakuru cyigenga muri uganda the daily monitor ku itariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwezi gushize kwa kabiri iki kinyamakuru cyatangaje inkuru yasohotse mbere mu kinyamakuru cyo muri amerika the wall street journal yari ifite umutwe ugira uti abari hafi cyane ya perezida yoweri museveni bahawe inkingo zaturutse mu isosiyete y'imiti sinopharm ya leta y'ubushinwa hakurikijwe iperereza rya the wall street journal igikorwa cya guverinoma y'ubushinwa cyari kigamije kwamamaza inkingo zabo ibintu nk'ibyo byatangajwe no mu gihugu cya peru no ku birwa bya filipine icyo kinyamakuru cyavuze ko muri peru abantu hafi magana atanu bakoranaga muri politiki barimo perezida martin viscara bahawe urukingo mu ibanga rwari rurimo kugeragezwa uko ikirego kibivuga iyo nkuru yatangajwe na the daily monitor yari ifite icyihishe inyuma abunganira perezida museveni bavuze ko iyo nkuru yamwerekanye nk'umuntu ukora amanyanga udakwiye kugirirwa icyizere banongeraho ko iyo nkuru yagaragaje museveni nk'uwatwaye umwanya w'abakozi baza imbere mu kurwanya covid cumi n'icyenda hamwe n'andi matsinda aza imbere mu bashobora kwandura iki cyorezo mu buryo bworoshye yitwaje umwanya ariho n'inshingano ze umuyobozi wa daily monitor tony glen cross avuga ko iki ari ikinyamakuru cyigenga gifite uburenganzira bwo gutangaza inkuru cyumva abagikurikira bakeneye kumenya akavuga ko nta yandi mahirwe bahawe kandi ko ubu barimo gutegura uburyo bwo kwiregura uyu muyobozi yongeraho ko mu bintu nk'ibi urukiko rutegeka kwiyunga ati nibidashoboka ubwo nibwo tuzahangana mu rukiko ikinyamakuru gifite iminsi cumi n'itanu yo kwandikira urukiko kiregura noneho tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho abayobozi ba diplomasi b'iki gihugu n'ab'ubushinwa bateranye amagambo akarishye mu nama yabo ya mbere y'ubutegetsi bwa perezida joe biden iyi nama yatangiye ejo kuwa kane i anchorage umujyi wa mbere munini wa leta ya alaska mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya leta zunze ubumwe za amerika ku nkengero z'inyanja ya pasifika intumwa za amerika ziyobowe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga anthony blinken n'umujyanama wa perezida joe biden mu by'umutekano jake sullivan iz'ubushinwa zikuriwe n'umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'ishyaka rimwe rukumbi rya gikomunisite ry'ubushinwa yanga cieji na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wang yi agifungura inama blinken yahise atanga ishusho y'ibiganiro ati tuzavuga ku mpungenge zikomeye dufite ku bikorwa by'ubushinwa ku baturage babwo b'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba uwigur biganje mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ubushinwa leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko barimo bakorerwa jenoside ibindi bibazo blinken yavuze birimo ibya hong kong taiwan n'ibitero by'ikoranabuhanga cyber attack mu gifaransa by'ubushinwa kuri leta zunze ubumwe za amerika blinken yanzuye avuga ko ibi bikorwa byose by'ubushinwa bibangamiye amahame agenga umudendezo w'isi mu gisubizo cye umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'ishyaka rya gikomunisite ry'ubushinwa yang jieshi yavuze ijambo ry'iminota cumi n'itanu mu gishinwa abanyamerika badasemurirwa yavuze ko ubushinwa budashaka na gato ko leta zunze ubumwe za amerika yivanga mu bibazo byabwo bwite kandi ko buzafata ibyemezo bikwiye byo kubyivuna yareze amerika gukoresha ubuhangange bwihariye mu bya politiki n'ubukungu ifite kugira ngo ikandamize ibindi bihugu yishyiriraho amategeko ndengamipaka ati ibyo birakabije minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa wang yi nawe yamaganye ibihano leta zunze ubumwe za amerika yafatiye abategetsi b'ubushinwa makumyabiri na bane ejo bundi kuwa gatatu kubera ibibazo bya hong kong ati si uko wakira abashyitsi impande zombi zateranye amagambo baregana ko barenze ku myitwarire n'ikinyabupfura bya diplomasi inama ariko irakomeza uyu munsi gusa impande zombi zivuga ko nta gitangaza ziyitezemo radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu noneho amakuru y'ibiyaga bigari nyuma y'urupfu rwa perezida john magufuli tanzania ifite umukuru w'igihugu wa gatandatu umutegarugori samia suruhu hassan wari usanzwe ari visi perezida wa magufuli yarahiye uyu munsi kugira ngo azarangize manda yabo batorewe ishigaje imyaka ine n'igice abaye umukuru w'igihugu cya tanzania wa mbere na mbere w'umugore ni ibice abaturage bategereje kuri perezida wabo mushya samia suruhu hassan tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda
Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutii.
Uyu ni umufasoni Samia Suluhu Hassan ariko ararahira kugira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu ca Tanzania yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere ya leta inama nshingamateka na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ni nyuma y'urupfu rwahitanye nyakwigendera perezida w'ico gihugu John Pombo Magufuli Nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria.
Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore agiye gutwara ico gihugu yemeje kubaha amategeko yose agenga igihugu gutwarira neza bose atanumwe akumiriye kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu kudatwaza umukazo no kumvikanisha abatanzania Nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri Samia Suluhu Hassan arindiriwe n'amabanga akomeye nk'uko abahinga co kimwe n'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania bavyemeza muri ivyo harimo kunagura igisata ca demokarasi ubwisanzure mu gushikiriza ivyumviro iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ubwigenge bw'itangazamakuru n'ibindi nk'akarorero umugambi Chadema ukomeye mu bitavuga rumwe na leta watangaje ko ufise abanywanyi bawo barenga amajana abiri bafunzwe kubera ivyaha bifitanye isano n'amatora yabaye ku mwaka uheze uwo mugambwe witeze ko abo barikugwa co kimwe n'abandi baharaniye agateka ka zina muntu n'abamenyeshamakuru bafunzwe ikindi gisata kimurindiriye ni ico kugwanya ibiturire no kugwanya ivyaha vyambukiranya imipaka ibi nawe nyene arabifise mu myitwarariko perezida samia suluhu hassan yabibwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yarusha muri tanzania yariko akebura igipolisi n'abandi bakora muri ico gisata maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia.
ahagira ati ikibazo c'abagizi ba nabi bambuka imipaka nticoroshe na gato gisaba inguvu za benshi ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumanatumanako amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya ati hiyongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi barabigituma hama bafate ingingo zibereye kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda.
na mufasoni avuga make n'ijwi ryiyoroheje iradiyo y'abongereza bbc yamubajije igituma nawe yishura ati sifise ijwi ryo hejuru nk'abandi batanzaniya mvuga nitonze ariko kugira ngo utange itegeko abantu bagutahure ntibikenewe ko usemerera ndashobora kukubwira n'ijwi ryiyoroheje buke buke ariko nakaze kandi nashimitse akunze kuboneka agira ingendo zidategujwe mu biro by'abakozi ba leta kuraba ko batonze ku kazi ku masaha n'ingene bakora akazi kabo gusa aha abahinga bemeza ko agifise igikorwa kuko abatanzaniya bazwi ko badakunda akazi cane umwe mu bamwegereye yemera ikinyamakuru Reuters ko ari mu bantu batakunda umurongo igihugu cari gitwawemwo usa nk'uw'intwaro z'umukazo aho abatavuga rumwe na leta canke uwundi wese avuga ibitagenda neza atihanganirwa uwo yagize ati sinkekeranya ko hagiye kuba impinduka zikomeye ku ntwaro ya Samia Suluhu abandi bahinga harimwo n'abigisha muri za kaminuza nka Aikande Kwayu canke umunyamategeko Fatuma Karume bemeza ko Samia Suluhu Hassan adashobora gutwara nka Magufuli batazira biridoza bagize bati ntawigeze amubona akura abategetsi mu ruhame canke atukana n'abatavuga rumwe na leta ashobora kuba abona kure niyaronka abamufasha beza aratandukanye cane n'uwo asubiriye aricishije bugufi kandi aboneka nk'umutegetsi ashira hamwe abantu akabumvikanisha ikindi naco ava muri Zanzibar bigishijwe ingendo yo kubaha abantu kuko ku bwabo muzoteba mugahurira mu itongo ry'abapfuye urundi rugamba rutoroshe abahinga bavuga ko abwirizwa kwitwararika nubwo kurwanya ikiza c'umugera wa korona muri ico gihugu perezida magufuli yari yatangaje ko ico kiza atakihari ndetse ahamagarira abantu kunywa imiti y'igitanzaniya atari iyo kwa muganga kutambara ubufukamunwa n'ibindi igihe ibindi bihugu byahagarika ingendo bigafata ingingo zo kugara amashuri n'amasengero n'ibindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi muri tanzaniya nta ngingo n'imwe nk'iyo yafashwe perezida magufuli yahamagariye abantu gusenga gusa yamara igihe perezida mushasha yaja kunamira ikiziga ca magufuli samia suluhu hassan abamugendanira n'abamucungerera ubuzima babonetse bose bambaye ubufukamunwa kandi bategeranye kuri uyu wa kane samia suluhu hassan ni umuyisilamu w'imyaka mirongo itandatu n'umwe yavukiye mu gihugu ca zanzibar izinga ryegamiye ico gihugu ariko buri sigaye ryigenga rikagira n'umukuru w'igihugu waryo yizewe n'umugambwe umaze imyaka irenga mirongo itatu ku butegetsi CCM kubicegera acanya kwigendera perezida Magufuli mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yarabaye mu nzego za leta mu bibanza bitari bike bikomeye nk'umushikiranganji kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri perezida Samia Suluhu Hassan aje kurangiza ikiringo kigira kabiri ca nyakwigendera perezida John Pombo Magufuli gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tukivuga kuri urupfu rwa perezida john magufuli usimbuwe rero na visi perezida we umutegarugori samia suluhu hassan abanyapolitiki bo mu karere ka afurika y'uburasirazuba babivugaho iki mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'inararibonye leonard nyangoma umuyobozi w'ishyaka cndd ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburundi urupfu rw'impfu nyinshi baratubabaje ndetse tuboneyeho n'akaryo ko guhoza abanyagihugu b'abanyatanzaniya abanyagihugu bo mu karere k'ibihugu byo mu buseruko abanyafurika bose ntirwajya igitambuka yavuze yuko yari asanganywe akagwara ntabwo byaboneka ko ari umuntu afise inguvu imbaraga nyinshi zo gukunda ibikorwa hanyuma ico twoshima mu ntwaro yiwe mu mwanya muto imyaka itanu magufuri yarakoze ibintu byinshi cyane ku buryo itunga ry'igihugu ryongerekanye inshuro zitatu zose tanzania kiba igihugu kiri mu bihugu bya mbere bitunze byo muri afurika kare cari kure cane gose yarubatse ibiraro yarubatse amabarabara wewe imvugo yajana n'ingiro amasoko ntanga nguvu yarongerekanye gose nta buyaya yari afise hanyuma yaragwanije igiturire cari caramunze igihugu ca tanzania n'ubu ntiye apfuye atari bwabiheze yaragwanije cyane igiturire ku buryo mu mwaka wa mbere bavuga ko yinjije mu kigega cya leta amamiliyarde zishira hafi zibiri z'amadolari y'abanyamerika y'amafaranga avanya mu suma mu basuma bari baranyongeje igihugu ca tanzania gusa magufuri ntiyitayeho cyane iby'akarere cyane cyane yitayeho icy'igihugu ciwe iruhande y'ibyo bintu byiza byose bumvuga ko yakoze hari n'abavuga ko nka gata y'akazira muntu katari kifashe neza eka mu bwigenge bw'ibinyamakuru aho muhavuga kwiga ibyo nibyo ntubeshe kweri kuko jewe byarantangaje kuko mu ntango magufuri akiza jewe narasohoye amatangazo amajambo navuga niwe natanga akarorero ko agiye kuba akarorero keza mu karere ka no muri afurika ko agira abusubirizi koko wanyerere ariko ibyo by'agateka ka muntu byo kwima ijambo abanyagihugu yarabigize kandi ku bintu bitumvikana nk'imigambwe itavuga rumwe ntawarakirukura mu kanwa ibinyamakuru ntibyashobora kwandika ngo bashobore gukebura leta abashingamateka uko nyene yirirwa arata abantu mu munyororo abatavuga rumwe nawe inyuma y'amatora kubera bamukebuye bamuneguye barapfunzwe abandi baca barahunga n'ubu yamusa amajwi menshi ngira atundi uretse umuhora mumwumva yaciye ahungira mu bihugu bya buraya icyo caramugoye hanyuma ikindi nuvuga cyamugoye ni ibijanye n'akarere kuko tanzania n'igihugu gifise uburemere bunini cyane mu karere rwose ni byiza gutanga akarore kurwanya uruswa n'ibindi kuko ibikorwa ni byiza cyane ariko tanzania nicyo gihugu gifise uburemere kinini icyo cyari kuba imoteri yaseyo y'ibihugu byo mu karere byo mu buseruko hanyuma ibyo ntiyabyitayeho cyane uyu munsi nk'uko mubizi umutegetsi mushasha w'igihugu cya tanzania ahora vice perezida mufasoni samiya suluhu hassan yarahiye mu mabanga yo kurongora igihugu ibintu mwiteze mu butegetsi bw'uyu mufasoni ni nk'ibi mu by'ukuri uwo mukenyezi jewe n'ubwa mbere ndamubona ntawe narinzi nta sinzi ko afitwe ari umuntu ishaka ryo gukunda ibikorwa ariko hazokorana n'abandi ndabyiyumvira ikintu yoshimikira ko cyane cyane mu bintu cyane cyane magufuri atitayeho cyane ibijyanye n'imibano mu karere ibibazo byo mu karere ariko na cyane cyane magufuri yafashe n'inenegwe cyane ikibazo cy'ikiza cya coronavirus ngira ngo murabizi yuko yo yivugira ngo umuti wabyo ni ugusenga gusa nk'uko nkuru nziza murabyibuka ibyo ni ibyo yivugira gusa ku buryo we watemera ko iriho ubwiye nicyo gituma rero uwo mukenyezi agiye kurongora igihugu yari ikibazo yocicarira cyane komisiyo y'igihugu ishinzwe gutahura ukuri n'ubwiyunge bw'abarundi severe iratangaza ko yabonye mu binogo rusange imirambo y'abantu barenga igihumbi na magana ane bishwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri mu ntara ya bururi ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya umugusizi amenyesha ko ibinogo byatowe hafatiwe ku makuru yatanzwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya bururi mu manuko bw'uburundi bari bafite ubwenge icyo gihe bongera ko ko babuhaye amakuru ari abarundi bo mu bwoko bwose abahutu n'abatutsi mu biganiro yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa gatanu yerekana ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rw'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri ibururi bigeze umukuru wa severe yasiguye ko hari abandi bantu benshi batazwi igitigiri batawe mu nzuzi abandi basangukira mu mashamba pierre claver ndayicari
by'ababitaweho byongeye ibisigara by'abantu igihumbi amajana ane na mirongo itanu na batanu nibyo byatuwe muri ibyo bihugu rusange cumi na kimwe yamara hari n'abandi benshi bishwe batabwa mu nzuzi nka sibubyaye jiji na murenge umukiseve ntiwoshobora kubatobora hari n'abatawe mu mashyamba baribwa n'ibikoko Leichardt yatwara umurwi wo kunywanisha abarundi no kurekuriranira yavuze imico imwe imwe y'abishwe mu makomine yagize intara ya Bururi harimo abayobozi b'amashuri abigisha abo mashuri yisumbuye abo mashuri y'intango abadandaza abanyamyuga abakozi ba leta abarimyi n'aborozi batunze abanyeshuri barimo n'abo mu mashuri y'intango n'abo mu mashuri y'intango abasirikare n'abandi ibikorwa by'umurwi severe byo kuzura ibisigarira by'abishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa urwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi zateye impari mu kiringo c'umwaka ushize n'ubwo ndayicariye yasiguye ko buno bwicanyi bwitaweho kurusha ubundi bitewe n'uko amasura ariko arashira mu kwezi kwa mbere hagati uyu mwaka abaserukira amadini barakoranye n'abarongoye severe babwira ko babona ibintu musenyeri mukuru bernard ntawoturi yigeze kubicegera c'umukuru w'uwo murwi yahanuye ko hoba gutohoza kurusha abivuga afatiye ku karorero k'abiwe yabuze mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu aho abahutu mu ntara zitandukanye birara mu batutsi nyuma y'iyicwa rya perezida melchior ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu atwaye uburundi abanje no gutsinda amatora muri mirongo icenda na gatatu je yiyuhinga gutora abana basizwe na mukuru wanje nasanze imibyimba iriko iratemba iboshe mu ruvubu beyo mibyimba yashikiye yahebeye niho nambaza mbe mukuru wanje yariho cyane ntiyariho uwo mubabaro tugendana kizodukiza ubwo tumenye ukuri kandi uko kuri kuzova n'uruhande rumwe gusa severi bayihemana ikomeye cyane ubacana ibijya byo hejuru ariko severi ziri hasi mu mitumo bakanayironderera uburyo uburundi buzokira tugira musenyeri joseph kimararungu wo muri diyoseze ya gitega hagati na hagati mu burundi we yahanuye ko hobaho ubuhinga bugezweho mu gutororokanya ibisigarira by'abishwe ibintu uko atari byize ni uko kuko tubaza twari batemba mu bihinga ndetse turakora n'ibitera bagira bati muriko murashira amafaranga kapitiriye turejwe n'abaza muri sosatu pour incriminer bamwe ariko tuzi ko natwa ibyabaye ntarengwa mu kubera kugendana ari dosiye gufatira ikindi nagira ngo severe ko ifite na tekinisite kiriho ku buryo atarukuje telefone muri kiramugire narijya hariho abatizeye ubasepere cyane hari abakoze ku video ku rugogo umukuru wa severe amenyesha ko imiryango yabuze ababona ibyabo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri isaba leta impozamarira canke inshumbusho hamwe no kugira imigirwa ikurikira iyo umuntu apfuye mu burundi ni ukuvuga kugandara no kuganduka eroje urikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika noneho tujye i kigali mu rwanda twiteze iki muri siporo n'imikino muri iki gihugu muri iyi wikendi amagare na volleyball tubibaze umunyamakuru wacu wa siporo mu rwanda jean claude munyandinda mu mukino wo gusiganwa ku magare abakinnyi cumi na batanu b'ikipe y'igihugu timu rwanda bamaze kwinjira mu mwiherero mu rwego rwo kwitegura isiganwa mpuzamahanga turu du rwanda riteganyijwe hagati y'itariki ya kabiri n'iya cyenda mu kwezi kwa gatanu abo bakinnyi bazatoranywamo batandatu bazaseruka muri iri siganwa rizaba riteguwe ku nshuro yaryo ya gatatu kuva ryazamurwa mu ntera rikajya ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe ntabwo ari ikipe ya timu rwanda izaseruka yonyine mu bakinnyi b'abanyarwanda kuko benediction y'urubavu na saka y'uruganda rw'ibinyobwa rwa skol nazo zizaba zabuke mu makipe azaturuka hanze y'u rwanda hari asanzwe hatana ku rwego rw'isi hakaba amakipe yabigize umwuga amakipe yo ku rwego rw'imigabane tutibagiwe n'amakipe y'ibihugu muri aya makipe y'ibihugu ikipe ya eritereya kera kabaye yamaze gutangaza ko izitabira turu y'u rwanda y'uyu mwaka nubwo mu mezi make ashize yari yavuze ko itazashobora kuboneka mu mukino w'intoki wa voleboro urutonde rw'abakandida bifuza kuyobora ishyirahamwe ry'uyu mukino mu rwanda frvb muri manda nshya rwamaze kujya ahagaragara abiyamamaza bigabanyije mu bikundi bibiri buri mukandida ku mwanya wa perezidansi akaba afite itsinda ry'abo bashobora gufatanya aramutse atowe igikundi cya mbere cyowe n'umukandida julius kansime kagarama ku mwanya wa perezida waba yungirijwe na karikisite kabera nka visi perezida wa mbere emmanuel kamana waza ari visi perezida wa kabiri hakaza bernard ndayambaje ku mwanya w'umunyamabanga na grace karigirwa wiyamamaza ku mwanya w'umubitsi urundi ruhande rurangajwe imbere na providence mukamurenzi wiyamamaza nka perezidante ku rutonde rw'abo bashobora gukorana aramutse atowe hari samusoni hategekimana nka visi perezida wa mbere jean luc ndayicengurukiye waba visi perezida wa kabiri hakaba kandi adalbert mfashimana ku mwanya w'umunyamabanga na diodone singirankabo waba umubitsi yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda urakoze kandi ni wowe udushoreje aya makuru nshuti zacu mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama